iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika abadushakira kuri interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenia mukankusi basuhuza ikaze mu makuru yacu itsinda ry'abanditsi n'abasizi barenga ijana bo hirya no hino ku isi bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame bamusaba kugira icyo akora ku kibazo cy'iburirwa irengero ry'umusizi w'umunyarwanda innocent bahati kuva bahati musa yabura urwego rwa ribe rushinzwe ubugenzacyaha rwaratabajwe ruvuga ko rutamufite rudafite rutazi ahantu ari ariko kuva uwo munsi kugera ubu nta kindi gishya kigeze kiboneka nta kindi gishya iyo ribu yigeze itangaza uyu ni herve nyangoga ni impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu atuye mu bufaransa urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu rwanda rwashubije abafite ibyo bibazo ku iperereza kuri innocent bahati ikirego cyarakiriwe rib itangira iperereza mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri iperereza rishobora kuba rirangiye ubwo twazabagezaho icyavuye mu iperereza uyu we ni thierry murangira uvugira urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib leta y'u Burundi irashima ingingo yafashwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburayi yo gukuriraho icyo gihugu ibihano bijyanye n'ubutunzi cyangwa se ubukungu byari bimaze imyaka itandatu perezida wa tunisiya kayed sayed yafashe icyemezo cyo gukuraho ubutegetsi mu gukura abacamanza mu misiri perezida abdel Fattah el sisi yashyizeho umuyobozi w'urukiko rusumba izindi rwa mbere wa mbere na mbere w'umukristo ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimugekure turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mu misiri perezida abdel Fattah el sisi yashyizeho umuyobozi w'urukiko rusumba izindi wa mbere na mbere w'umukristo thomas kamirindi abaye inkuru
umucamanza bulos fahmi w'imyaka mirongo itandatu n'itanu y'amavuko abaye umuyobozi wa cumi n'icyenda w'urukiko rw'ikirenga rwa misiri rwashinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'icyenda akomoka mu idini ry'abakristu b'abakopti mushira katab umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ishyirwaho na guverinoma yabyise igikorwa cyanditse amateka n'intambwe ihambaye mu rwego rwa politiki n'uburenganzira bwa muntu naho ishak ibrahim umuhanga wazobereye cyane mu bibazo by'abakristu bo mu misiri asanga ntacyo bizahindura gikomeye mu nzira yo gukumira abakristu mu nzego z'ubuyobozi bwa leta ati tuzavuga ubutabera n'uburinganire nitubona abakristu bavuye kuri babiri ku ijana muri iki gihe bakagera ku ijanisha rihura n'umubare wabo mu gihugu mu misiri abakristu bagera ku icumi ku ijana ku baturage b'igihugu bose hamwe barenga miliyoni ijana n'ebyiri abandi bose ni abayisilamu kuva perezida rcc ageze ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na kane abakobwa bamubonamo nk'umukuru w'igihugu ubarengera koko buri mwaka yifatanya nabo mu misa ya noheli yabo kandi we ni umuyisilamu yabemereye kubaka kiliziya zabo hirya no hino mu gihugu kandi bari bamaze imyaka n'imyaka leta yarabibabujije yatangiye no kubashyira mu myanya y'ubuyobozi nko mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yagize guverineri w'intara imwe umugore w'umukobwa wa mbere na mbere mu mateka
urakoze tomasi tuve mu misiri twerekeza muri tunisiya aho perezida kais said yafashe icyemezo cyo kugundira ubutegetsi hakuraho abacamanza b'igihugu frederic nkundikije afite ibindi kuri iyi nkuru ingingo yo gusambura urwego rw'abacamanza bakomeye yatumye ubutegetsi bwiwe bunebagurwa n'abavuga ko abandanya gutwaza igitugu sayida yahagaritse inama nshingamateka agafata ubutegetsi mu ci riheze akoze kudeta amaze amezi atari make yifatira mu gahanga ubucamanza avuga ko bwamunzwe na ruswa kandi ko abacamanza bakorera inda zabo aho gukorera abanyagihugu mu ijambo yashikirije mu mpera zindwi irangiye yaratangaje ko agiye gusambura inama nkuru y'abacamanza ifise uruhara rukomeye mu bwigenge bw'ubutungane iyo ngingo yarateye agashavu ishyirahamwe ry'abacamanza amashyirahamwe ahanira ineza y'abanyagihugu hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta ibihugu bitanga imfashanyo hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu byariyamirije iyo ngingo bivuga ko igiye kuvanaho icizero gito cyari gisigaye kuri perezida sayid abacamanza batekanije imyiyerekano uyu munsi wa gatatu n'ejo ku munsi wa kane yo kwiyamiriza iyo ngingo frederic rakoze ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms rirasaba ibihugu bikize amadolari miliyari cumi n'esheshatu kugira ngo ribashe kurandura covid cumi n'icyenda ku isi nanone tugaruriye thomas kamirindi mu itangazo yashyize ahagaragara umuyobozi mukuru wa wms tedros adenom gebreyesus avuga ko siyansi yaduhaye ibikoresho byo kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda ati isi ibisaranganyije neza uko bikwiye dushobora guhagarika umuvuduko wa covid cumi n'icyenda muri uyu mwaka muri urwo rwego arasaba ibihugu bikize gutanga umusanzu wabyo bigomba mu mugambi witwa acta kugira ngo ufashe n'ibihugu bikennye gukingira abaturage babyo bose kubapima no kubabonera imiti acta yashinzwe n'ibigo mpuzamahanga by'ubuzima banki y'isi yose na fondation bill and melinda gates iyobowe na oms igamije kugeza byihuse ku bihugu bikennye ibikoresho byo kurwanya covid cumi n'icyenda imwe muri gahunda zayo ni covax igomba guha ku buntu inkingo za covid ibihugu mirongo cyenda na bibiri bikennye hagati mu kwezi kwa mbere gushize covax yari imaze gutanga doze miliyari imwe umugambi aseteya ukeneye ingengo y'imari y'amadolari miliyari makumyabiri n'eshatu na miliyoni magana ane ku gihe cy'umwaka guhera mu kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kugera mu kwa cyenda ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uracyakeneye rero amadolari miliyari cumi n'esheshatu perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa na minisitiri w'intebe wa norvege jonas gar stor bafatanyije kuyobora akanama gakuriye acta barayasaba ibihugu mirongo itanu na bitanu bikize n'ibimaze kugera hagati mu bukire mu ibaruwa babyandikiye baragira bati ubusumbane mu nkingo za covid mu bikorwa byo kuyipima no ku miti nibwo butuma icyorezo gitinda gucika turasaba abayobozi gutanga umusanzu wabo kugira ngo tubashe kurengera ubuzima bwacu twese hamwe kugeza ubu ibihugu bitandatu byonyine nibyo byarangije kuzuza inshingano zabyo ku ngengo y'imari ya acta ni canada ubudage kuwait norvege arabiya sawudite na suwede
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu thomas kamirindi na frederic nkundikije batugejejeho ni kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari by'afurika itsinda ry'abanditsi abahanzi ndetse n'abasizi bagera ku ijana bo hirya no hino ku isi bibumbiye mu ishyirahamwe rya pen international riyobowe na borhan sonmez bandikiye perezida w'u rwanda paul kagame nyuma y'uko nyuma y'umwaka umusizi innocent bahati aburiwe irengero aba banditsi basabye perezida kagame kugira icyo akora kugira ngo kuri icyo kibazo mugenzi wacu tim ishimwe yavuganye n'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu akaba n'umusesenguzi mu bya politiki ni herve oscar nyangoga ari mu bufaransa aratangira amubwira uko bakiriye ibaruwa hashize umwaka n'umunsi umwe bahati inosa aburiwe irengero kuba rero abahanzi abasizi abanditsi mpuzamahanga bava mu bihugu byinshi cyane barenga ijana harimo abahawe ibihembo bikomeye harimo nka pinobeli do literatire bafata umwanya bakandika basaba perezida wa repubulika y'u rwanda bamwibutsa ikibazo cya bahati inosa ni ikintu nakwita ko gishimishije ni ikintu nakwita ko kinaha ihumure cyane cyane ku muryango we umaze igihe kinini ubuze umuntu wabo n'abandi bakunzi bakundaga uwo musizi ngo rero nabwo ko bitanga icyizere kugira ngo icyo kibazo ubwo kigiye noneho mu rwego mpuzamahanga bikaba byasaba leta y'u rwanda ko yakwihutisha iperereza kugira ngo bahati inosa irengero rye riboneke kuba bategereje ko umwaka ushira bakaba aribwo bandika bishatse kuvuga iki ni ukuvuga ko burya bavuga ngo nta bumenyi itararenga kandi umuntu ashobora gutinda ariko ntagawe gutinda guhera ndumva ari ikintu cyiza cyane kuko igihe cyose umuntu ataraboneka haba hakiri icyizere y'uko hagira igikorwa aba rero numva ko kuba bikoze n'umwaka yesi nabyita nka sembo cyangwa se ikimenyetso ariko nk'uko nabivuze mbere mu buryo bwo kongera kuzamura ikibazo ubwo noneho bivuye mu byo nakwita ko ari abanyarwanda wenda bamuhugiraga bikaba kibaye ikibazo nakwita wenda mpuzamahanga kuko abanditsi bo ku isi yose bavuga bati hari mugenzi wacu wabuze wavugaga ntamubara ari ikintu cyiza cyane tubyizere ko twamenya inosa aho yaba ari kandi byaba byiza aramutse abonetse akiri muzima kwandikira perezida w'u rwanda paul kagame hari izindi nzego zo hasi kandi zibifitiye ububasha nk'urwego rw'ubugenzacyaha rib ntabwo ibingibi aba bahanzi aba banditsi bakoze babaye nk'aho bashatse kurira igiti bagihereye mu bushorishori bwacyo nk'uko babyibukije kuva bahati musa yabura urwego rwa rib rushinzwe ubugenzacyaha rwaratabajwe ruvuga ko rutamufite rudafite rutazi ahantu ari ariko kuva uwo munsi kugera ubu nta kintu gishya kigeze kiboneka nta kintu gishya iyo rib yigeze itangaza ikindi kandi birazwi ko umunyamabanga leta ushinzwe umuco eduard bamuriki yavuze kuri iki kibazo cy'umuhanzi akavuga yuko abahanzi bataye umurongo bataye inshingano zabo ibyabo bagomba kubyibagirwa aba rero numva ari ikibazo cyiza cyane ko cyazamuka kikagera kuri perezida wa repubulika muri iyi barwa aba bahanzi abasizi ndetse n'abanditsi banditse bagera ku ijana baturutse mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi hari aho bashimangiye ko ibura rya bahati rishobora kuba rifitanye isano n'umuvugo yanditse unenga cyane ku bibazo biri mu muryango nyarwanda nawe ni kubibona nk'uko babivuga nyine no kunenga biremewe muri sosiyete ahantu ubwisanzure bwemewe niyo umuntu anenze nibyo byaba ari ukunenga ntawe ufite igihano burya umuhanzi n'ushaka kuza akaba yati impamvu yanditse iki n'iki ni impamvu yabivuze ariko tunafashe ko yaba yaranenze ibintu bimwe na bimwe ntabwo ariyo mpamvu yabura akabura ibirengero ni uburenganzira bwe bwo kwandika uburenganzira bwe ko kuba yanenga kandi umuntu wese wasomye imivugo ye nta kintu wavuga kihabanyije n'amategeko y'u rwanda erive oscar nyanguga impirimbanyi n'umusesenguzi mu bya politike uri mu bufaransa ndagushimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'amerika sinakoze umunsi mwiza ndagushimiye nanjye timo harisi ishimwe tukivuga kuri iyi nkuru y'umusizi innocent bahati waburiwe irengero polisi y'igihugu mu rwanda yavuze ko mu minsi ya vuba izatangariza abanyarwanda ibijyanye n'iyi dosiye mugenzi wacu veniste nshimiyimana yavuganye n'umuvugizi wa rib thierry murangira amubaza amakuru ya nyuma rib ifite ku ibura ry'abahati
tariki ya cyenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa makumyabiri makumyabiri na rimwe sitasiyo ya ribu ya busasamana mu karere ka nyanza yakiriye ikirego gisaba ribu ko yabafasha gushakisha umugabo witwa bahati inosa ngo waba warabuze tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kabiri uwo mwaka wa makumyabiri makumyabiri na rimwe ikirego cyarakiriwe ribu itangira iperereza mu cyumweru kimwe cyangwa bibiri iperereza rishobora kuba birangiye ubwo twazabagezaho icyavuye mu iperereza none ni izihe nzitizi rib yahuye nazo muri iri perereza niba zihari nazo zagaragazwa muri raporo y'iperereza umunsi iperereza rizashyirwa hanze abanditsi abanyabugeni abasizi bagenzi ba inosa bahati mu ibaruwa bandikiye perezida kagame baravuga ko ibura rya bahati rifitanye isano n'ibibumbiye mu buvanganzo bwe bwatuye bwatuye bukavuga bujimije ibibazo biri mu rwanda mwebwe mwitohoza mwakoze hari isano mwabonyemo nk'uko nagusobanuriye mbere twakwihangana tugategereza ibyo iperereza rizagaragaza ubuyobozi bwa ribe bwigeze kuvuga ko abantu babura ku mpamvu zitandukanye eh, ko hari n'abahitamo kwitebeza bakigira mu byabo mu rwanda cyangwa se mu mahanga amahirwe yo oh, kubona umuntu waburiwe irengero muri rusange mubona angana ate muhereye ku inararibonye mufite
ndamutse ngusubije ngo amahirwe angana atya ari ku kigero kingana gutya bisa nkaho ari prediction cyangwa gukekeranya umuntu yabakoze ntabwo rero byaba ari byo turamutse dufatiye hamwe muri rusange ntabwo ubugenzacyaha ubundi bukekeranya bugendera ku bimenyetso Thierry murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze ijwi ry'amerika
veniste nshimiyimana ndagushimiye hamwe n'umuvugizi wa rib Thierry murangira kuri ibyo bisobanuro aduhaye turakomeza ibiganiro byacu mu kanya
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu birakomeje muri uganda general abdel kandiho wahoze ayoboye iperereza rya gisirikare muri icyo gihugu yahawe umwanya we hejuru mu bayobozi bakuru muri polisi ya uganda chief of joint staff of uganda police force ibindi kuri iyi nkuru na geoffrey mutagoma byemejwe n'umuvugizi w'igisirikare cya uganda liyotona colonel ronald kakurungu mu itangazo yashyize ahagaragara rivuga ko general kandiho ahinduriwe imirimo rinamukeza polisi ya uganda nayo yasohoye ubutumwa ikeza uyu muyobozi general abel kandiho ahawe uyu mwanya nyuma y'ibyumweru bibiri gusa atorewe kuba intumwa yihariye ya uganda irebana n'iby'umutekano muri sudani y'epfo yashyizwe kuri uwo mwanya akuwe ku buyobozi bw'iperereza rya gisirikare muri uganda general kandiho abisikanye na general major jack bakasumba wahawe umwanya general kandiho yari aherutse gutorerwa general kandiho yakunze gushyirwa mu majwi n'ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko ari ku isonga ry'abahohotera abanyarwanda batuye muri uganda ikurwa rye kuri uwo mwanya ryari ryagaragariye bamwe nk'ikimenyetso ko uganda yumvise ijwi ry'u rwanda ndetse bikurikirwa n'uko u rwanda rufungura umupaka n'icyo gihugu kuba agarutse muri polisi ya uganda urwego rushinzwe umutekano noneho rukorana n'abaturage cyane kurusha igisirikare byakiriwe mu buryo butandukanye ukurikije ibitekerezo bigaragara ku mbuga nkoranyambaga bamwe barabona ko ari intambwe isubije inyuma umubano w'u rwanda na uganda abandi bagakeza generali kandiho bamushimagiza ko ari intwari yashoboye kugarura umutekano muri uganda bityo bati uyu mwanya ahawe uzarushaho kunoza umutekano muri icyo gihugu umwaka ushize amerika afata ibihano general abel kandiho n'abandi basirikare bakuru bakoraga mu rwego rw'ubutasi bw'igisirikare cya uganda ibashinje kwibasira abantu babaziza ubwenegihugu ibitekerezo bya politike cyangwa kunenga ubutegetsi bwa uganda leta ya uganda yavuze ko ibabajwe n'ibyo bihano amerika yafatiye abo bayobozi ba gisirikare
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
amakuru y'ijwi ry'amerika arakomeje mu kanya twari muri uganda reka tuveyo twambuke umupaka tugana mu karere ka gicumbi mu rwanda ingamba zo gukingira covid cumi n'icyenda mu banyarwanda zisa n'izitakirwa kimwe mu gihugu cyose amakuru yuzuzanya ijwi ry'amerika ryagejejweho ahamya ko abaturage bahunze ingo zabo bakajya kwihisha ngo badakingirwa covid cumi n'icyenda ku ngufu mu murenge wa rutare asumuta kaboyi niyo nkura dufitiye ari i kigali mu rwanda abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bo mu murenge wa rutare mu karere ka gicumbi bavuga ko bahisemo guhunga ingo zabo kubera itotezwa bagiriwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze nyuma y'aho banze kwikingiriza covid cumi n'icyenda umugabo twavuganye utashatse gutangaza amazina ye yasobanuye ko yavuye mu rugo n'umugore we bagasiga abana bakajya gucumbika aho atatangaje yumvikanishije ko gusiga abana bitoroshye ariko ko nta kundi yari kwifata kuko yari yashyizweho igitutu twagiye muri ubwo buryo tugabana ko nta kindi twagombaga gukora narabasezere rwose ntabwo ntabwo inzira nizikunda nibaduha umutekano tuzagenda afite mwasize n'inshuke twarabisize zirahari mwake n'imidugudu iteganye n'uwo dutuyemo baba barimo bataba mu ngo zabo izo mbaraga bashyiramo nizo zishobora gutuma utekereza n'ibi bintu atari amahoro kuko ubwa mbere habayeho ibyorezo cyangwa inkingo amaherezo azaba ayahe ahashaka uburyo ngo mbakurayo hari mugenzi we utashatse ko amazina yatangazwa ndetse we yanze no gutanga ijwi rye wavuga ko yahisemo guhunga nyuma y'aho abashinzwe umutekano binjiye mu rugo we inshuro nyinshi adahari aho abimenyeye agahitamo kudasubira iwe umuyobozi w'akarere ka gicumbi bwana nzabonima emmanuel yemerera ijwi rya amerika ko hari abaturage bo mu murenge wa rutare banze kwikingiza kovide cumi n'icyenda amakuru dufite ni uko hari abantu bamwe bagiye bagira impungenge zo gufata urukingo cyane cyane mu murenge wa rutare bari bahuriye ku itorero rimwe bitaga ngo umuriro wa pantekote ni ryo mu gutangira gukingira aho twari tugeze nko kuri za mirongo itandatu mirongo irindwi ku ijana bo haje kumenyekana amakuru y'uko nibura nka mirongo icyenda ku ijana by'abakristo babo bari baranze urukingo ariko ukabona babihuriyeho niba ariko rero kuba hari amakuru y'uko baba barahunze nta ntabwo mpamya ko ntayo mfite hari amakuru y'uko inzego z'ibanze zakomeje kubashya navuga ngo kubakangurira ariko basa nk'aho babategeka cyane ndetse bakavuga ko banabatera mu ngo zabo barahunga bajya mu tundi duce tw'igihugu ayo ntabwo mwayamenye ni ukuvuga ngo muri ubu bukangurambaga bwo twagiye tubikora mu buryo butandukanye twagiye duhera ahantu hahurira abantu benshi tugera aho tugenda dusanga noneho umuntu mu rugo ku rugo icyo gihe twagira ngo dushishikarize abantu batarafata inkingo ariko tunashaka mu by'ukuri n'ababa bari mu ngo badafite ubushobozi bwo kuhava nk'abakuze abafite uburwayi n'ibindi numva rero icyatujyanaga ntabwo ari ukujya kubatera ubwoba cyangwa se kujya kubashyiraho kubakangurira ku ngufu kwikingiriza ahubwo bwari ubukangurambaga abahunze muri uwo murenge babwijwe irya amerika ko bazategereza bakareba aho ibintu bigana bakabasha gusubira mu byabo gusa umuyobozi w'akarere ka gicumbi yasabye ababa baratewe ubwoba n'urukingo bakava mu byabo kugaruka kuko nta kibazo bazagira ni ukubahumuriza rero bakaza tuzakomeza tubigishe tugamije kugira ngo bakingirwe ariko nta n'umwe twumva twahohotera bagaruke mu miryango dukomeze kwiteza imbere ntibajye mu mirimo isanzwe bakora dukomeze twiteze imbere aramutse ageze mu rugo akavuga ko yasibo baba babadaso bamubangamiye mwamufashe iki ntabwo duhamya ko tuzagera aho twohereza abadaso mu ngo z'abaturage kujya kubakangurira gukingirwa ahubwo wenda niyo hajya hajyayo ubuyobozi ni ukujyayo tukabigisha mpamya ko rero baza uwagira n'ikibazo yamenyesha inzego z'ubuyobozi zihari ndetse n'inzego z'umutekano ndetse n'akarere muri rusange numva rero dukwiye kubahumuriza n'ubuyobozi bw'akarere bakaza ariko bakanareba aho bari n'abakingiye bandi ko nta kibazo bigeze bagira intego akaba ari uko twakwikingiza kugira ngo twirinde kovide cumi n'icyenda mu minsi ishize umuvugizi wa leta wungirije yabwira ijwi rya mbere ko kwikingiza covid cumi n'icyenda bikorwa ku bushake bw'umuntu aho umuntu yagukangurira ntibivuze ko agutegetse ahubwo aho bizaba uwaba yarengereye abibazwe iyo biba ngombwa akurikiranwe kandi ku rundi ruhande rumwe niba hari umukozi ushinzwe nk'ubukangurambaga urengereye ntibikitirijwe bose ahubwo bijye bimenyeshwa ababishinzwe ibyo bintu bikurikiraniwe bishakirwe igisubizo ishami rya oni ryita ku buzima ku isi oms rivuga ko inkingo za covid cumi n'icyenda zemejwe uretse umwihariko uboneka kuri bake cyane nta ngaruka ubundi izi nkingo zisanzwe zigira ku buzima bw'umuntu gusa abaturage bakunze kugaragaza ko nubwo bivuga gutyo batazishyira amakenga abandi bakavuga ko binyuranije n'imyemerere yabo iki kibazo kivugwa muri aka karere ka gicumbi kigeze no kuvugwa muri tumwe mu turere tw'intara y'iburasirazuba ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka humvikanye abanyarwanda bahungiye mu gihugu cy'u Burundi no muri repubulika ya demokarasi ya kongo bose bavuga ko banze kwikingiza covid cumi n'icyenda kugeza ubu mu rwanda abaturage benshi na bamaze kwikingiza kuko imibare yari ishyizwe ahagaragara na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu bagera kuri miliyoni umunani n'ibihumbi magana atandatu mirongo itanu na batanu magana ane na cumi n'icyenda bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo rwa covid cumi n'icyenda mu gihe miliyoni zirindwi n'ibihumbi magana mirongo ine na batatu n'ijana na cumi na batandatu bamaze guhabwa doze ya kabiri y'urukingo naho miliyoni imwe n'ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitanu magana ane mirongo inani na batanu bahawe dozi ya gatatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
bakunze baradijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru radiyo ijwi ry'amerika tunyarukire noneho mu burundi leta y'u Burundi irashima ingingo icyemezo cyafashwe n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi cyo gukuriraho ibihano mu rwego rw'ubukungu byari bimaze imyaka itandatu umushikiranganji minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru i Bujumbura avuga ko ari ingingo ije gushimangira ko muri icyo gihugu amahoro n'umutekano byasagambye kuko ari ibihano byari byafashwe hashingiwe ku nyangwa ry'agateka kazina muntu n'umutekano muke mugenzi wacu Pierre Kavin nkuru akomeza inkuru bije rero bikurikira ibiganiro twagiraniye n'abaserukizi b'ibyo bihugu kuva umwaka uheze mu kwezi kwa kabiri twagiye tuganira kugira ngo turabe ingene ibyo bihano byafata ubundi byohava ni byiza cyane ko ingingo yarayifashwe tukaba twayakiye neza cyane abarundi bayakiye neza nk'uko mubizi rero amahoro n'umutekano ariho mu gihugu ibihano bituvuye ku bizotuma bamwe bagwiza atunga abanyamahanga bashaka kuza ino atantambamyi hanyuma twongere dutsimbataze imigendere myiza n'ibyo bihugu biciye kubahana no ku neza y'abenegihugu y'ibyo bihugu hamwe n'uburundi nkaba rero ndababwiye yuko amahoro yamaze kuboneka tugiye kwijukira cyane cyane ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu cyiza cy'uburundi yuko iby'imigenderanire n'ibihugu n'amakungu bigiye guhagarara cyane ku bintu bijyanye n'ubutunzi ku bijyanye no kuzana abagwizatunga bava mu mahanga bazi burundi kandi no guhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu ubugira gatatu n'ibyo byo kurahura ubukerebutsi n'ubwenge twita mu gifaransa taransiferi de tekinoloji hanyuma ubugira kane naho tukagira twubaka inyubakwa z'iterambere nk'ibibuga by'indege ibivuko amabarabara y'indarayi n'ibindi kugira ngo tugende dutera imbere tuve muri ibyo bya politike n'ibyo byo kujyana hagati y'abarundi cyangwa kujyana hagati n'andi makungu ubu rero tugiye gukora twubahana kandi twese dushyira imbere ineza y'abenegihugu
amajwi makuru ya radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye ageze ku musozo mbere y'uko dutandukana reka tubabwire muri make amakuru twabagejejeho mu misiri perezida abdel fatah el sisi yashyizeho umuyobozi w'urukiko rusumba izindi wa mbere w'umukristo perezida wa tunisiya kaye sayed yafashe icyemezo cyo kugundira ubutegetsi hakuraho abacamanza b'igihugu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms rirasaba ibihugu bikize amadolari miliyari cumi n'esheshatu kugira ngo ribashe kurandura covid cumi n'icyenda ku isi nubwo biri uko ariko ingamba zo gukingira covid cumi n'icyenda mu banyarwanda zisa n'izitakirwa kimwe mu gihugu cyose mu karere ka gicumbi mu murenge wa rutare abaturage bahunze ingo zabo bajya kwihisha ngo badakingirwa covid cumi n'icyenda ku ngufu nshuti rero mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu mbashimira cyane kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari jorire yarafatanije na uh, diodone cyubahiro na nadia taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi muri aya makuru yarahagarariwe na edi rwema mukomeze rero kugira ibihe byiza